iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda ni metero mirongo ibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arubaze gmail akaburungu com no kuri facebook kuri aderesi voa radiyo yacu hamwe no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku munsi wa kabiri w'iyindwi itariki mirongo irindwi na zitanu z'uku kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga b'imiti bita farumasiyen mu rurimi rw'igifaransa uwo munsi wahimbajwe mu gihe mu karere k'ibiyaga binini hakivugwa ikibazo cy'abanyagihugu bakija uh, ku bakoresha imiti gakondo bita imiti y'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi aho kuja kwa muganga ngo bahabwe imiti yo mu mafarumasi bivugwa mu mafarumasi ko hari aho abacuruza imiti batarinda kuraba ko urondera umuti aba yawandikiwe na muganga biravuga ko hari n'abigize abahinga b'imiti kandi atari bo mu by'ukuri abahinga b'imiti boba babyiyumvira ko iki ni uruhe ruhara rwabo n'ikihe bahanura abanyagihugu n'ibihe bibazo bahura nabyo mu mirimo yabo nibyo tuvuga mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye noel rutambika icegera cy'uyoboye urunani rw'abahinga b'imiti mu rwanda ari kigali turakuramukije noel
ndabaramukije namwe kuri voa uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abahinga b'imiti wabaye ku munsi wa kabiri w'indwi mwawakiye gute ku ruhara rwanyu mu rwanda
ku ruhare rwacu mu rwanda ni umunsi twakiriye neza ko ni umunsi duterana tukibutsa aho umwuga dukora ugeze ni umunsi twiyibutsa imikoranire yacu hagati yacu ubwacu ndetse hagati yacu n'abarwayi batugana tuvura ndetse tukareba no hejuru hacu hazaza h'umwuga uko hazaba hameze tugafata ingamba zo kujya mbere
uwo munsi ubwa mbere wibutswe ku isi ari mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ni kuko ibyashafashe icyo gihe kirekire kugira amakungu abone uruhara rukomeye abahinga b'imiti bakora ku bwanyu
ku bwacu umwuga w'abahanga mu by'imiti ni umwuga wundi watangiye kera ariko uruhare rwayo rwawo ntirugaragare cyane kuko uko bigaragara umuntu yakoraga umuti ndetse akaba n'umuvuzi ntibisigane umuganga umuhanga mu by'imiti ntibibe byatandukana ku buryo umuntu ari imyuga itandukanye nyuma yaho niho baje kubona ko harimo ubuhanga butandukanye kandi bukenewe ko bwigwa neza bukacukumburwa ndetse n'iyo myuga yose ikunganirwa kuko ntiwaba umuganga ngo unatanga umuti cyane cyane nk'iyi miti ya kizungu hazamo ibyo bita kurengera inyungu z'umwuga uyu n'uyu cyangwa confidentele ukaba waha umuti umuntu kuko utamukiza ahubwo kuko ubifitemo inyungu icyo akenshi niho imyuga igenda itandukanira kugira ngo birinde ko hazamo konfuridentere nk'uko babivuga mu rurimi rw'igifaransa cyangwa kurengera inyungu z'umuntu ukora uwo mwuga kurusha izo umuntu yakagombye kuba yitayeho ari we murwayi
kenshi abantu bibaza ko umuhinga mu by'imiti ni umuntu babona yambaye umwambaro w'akazi wera atanga imiti ariko mu by'ukuri si aho igikorwa cyanyu kigarukira mubasegurira neza
umuhanga mu by'imiti ni umuntu ubungabunga ubuzima bw'umuntu kuko umuti burya ni cyangwa umuti nicyo gikorwa cyangwa nicyo kigenderewe mu bikorwa byose byo kuvura umuhanga mu by'imiti rero ntatanga umuti gusa hari abahanga mu by'imiti mu nzego zitandukanye hari abahanga mu kuyikora hari abahanga mu kuyishakashaka no kuyivumbura hari abahanga mu kuyitanga ndetse no gukurikirana uburyo ikoreshwa neza kuko umuti burya nk'uko babivuga mu kinyarwanda ni ikinyabutabire cyangwa ikintu poroduwi shimike iyo ikoreshejwe nabi ishobora kugira ingaruka kandi nta muti burya iyo unarebye ibiwanditseho utaba ufite ingaruka izo ari zo zose rero kugira ngo izo ngaruka zirindwe akenshi bisaba umuntu wabyize kandi ubihugukiwemo neza cyane kugira ngo ingaruka umuti mbi umuti wakugiraho zirindwe ahubwo hashakwe za ngaruka nziza arizo gukiza indwara
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise samuel watumva ego irindi zina naho uri
ni samuel irabazi ndi ngaha i burundi mu kirundo i bwambarangwe ego ufise ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro uterera nagira mbaze uwo mutumire
ego ati mbega ni kuki nk'ubu umuntu aza kwa muganga akamwandikira nk'umuti hama uwo muti agashobora kujya kwa muganga bakamubwira ko atawuhari ajya kuwugura muri farumasi
murakoze ikibazo kigira kabiri nacyo ego
ni kubera iki nk'ubu nk'abadogiteri dufata nk'abajya barabyigiye nk'ibintu byo kuvura usanga bafite nk'amavuriro yabo ukwabo yabo yigenga
murakoze reka abishure mumwishure nowe
umuntu ajya kwa muganga bakamubwira bati nta muti dufite jya kuwushaka kuri farumasi kuko yenda harimo ibintu bibiri nta bushobozi bafite bwo kugura uwo muti cyangwa ntibemerewe no kuwutunga kuko burya mu mivurire hari imiti yemewe kuba ku ivuriro runaka bitewe n'ubushobozi bwabo ariko akenshi ari nko mu bitaro bya leta kubura umuti cyangwa mu bitaro byigenga bifite urwego ruri biriho kubura umuti bemerewe akenshi bijyana n'ubushobozi iyo atari umuti batagomba gutanga cyane cyane mu mavuriro yigenga burya ntibemerewe gutunga imiti ngo banavure kuko hazamo cya kintu bita konfuridentere kuba baguha imiti yenda itari bukuvure ari kuko ariyo bafite icyo gihe rero hari imiti yemewe ibyo imiti igomba kurengera ubuzima bw'umuntu ako kanya ariko imiti yose ntabwo baba bemerewe kuyitunga niyo mpamvu akenshi nko mu mavuriro yigenga bakubwira batijya gushakira umuti muri farumasi yigenga
murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc umuntu yitegereje mu karere kacu k'ibiyaga binini mubona uburyo bw'abashakashatsi b'imiti mu bijyanye no kugira nk'ubushakashatsi buhagije
mu karere k'ibiyaga binini kugira ubushakashatsi mu bijyanye n'imiti biracyari hasi gusa abashakashatsi turabafite ndetse banabihugukiwemo cyane ariko burya uburyo bwo gushakashaka bijyana n'uburyo bw'amafaranga amafaranga rero akenshi mw'ibi bihugu byacu yo gushakashaka imiti aracyari make cyane ndaguha nk'urugero kugira ngo umuti burya uve ku rwego rw'ubushakashatsi uzagere ahantu witwa ko ari umuti ucuruzwa ku isoko amafaranga bishobora gutwara makeya ashoboka ni miliyaridi zirindwi z'amadolari urumva mw'ibi bihugu byacu ubwo bushakashatsi ntiburatera imbere cyane ariko nkeka ko uko ibintu bigenda bitera imbere hari ubundi bushakashatsi bugenda bukorwa cyane cyane ku miti twita iya kinyarwanda cyangwa iya kirundi ikava mu buryo busanzwe buzi buri gakondo bakaba bayishyira mu buryo bwa gihanga bayikora neza ubwo ni bwo bushakashatsi ubu mu biyaga bigari bakora cyane kuko akenshi ntabwo bitwara amafaranga kuko uba ari umuti usanzwe uzi uzwi ko uvura ahubwo bakawugira ku buryo wacuruzwa cyangwa wanacuruzwa mu gihugu no mu mahanga murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone adolphe araduteye akamu adolphe uratwumva
ndabumva irindi zina naho uri
yewe ni igitega ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro
yewe ni icyiyumviro kirimo n'ikibazo yego
bajye navuga nti kereke by'imiti y'ikizungu abantu baza barazana alo ndakumva
uri kuraraba nk'abantu ba kera jye nakuze mbona abantu ba kera bararamba cyane gusumba abubu bajya imiti y'ikizungu ugasanga umuntu arakwije imyaka ijana mugabo uri kuraraba abantu ubu ubunye nta muntu ashobora kurenza imyaka urengeje imyaka mirongo umunani abaraba bisigura rero yuko iyi miti iyi miti y'ikizungu ari kuraba neza uriyinungira ngo baba bayishyiramo nta muntu abizi umugabo umuntu yajya ijya miti y'ikirundi akayijya kujya nyine agiye kwaha ibyatsi hariya mu ishyamba akabizana akavugutira nko mu isorora agashyira mu gikombe akanywa byatuma abantu baraba akabona umuntu uragira no ku ngoni n'ubunye nawe wose zose urashobora gukamara intara zishyika kuri zitanu ata muntu agendera ku kubona kubera ubusaza afite bisigura yuko imiti y'ikizungu yaje kugabanya ahubwo uburambe ku bantu abantu ntibakiramba cyane nk'uko byari bimeze kera ikibazo cyangwa icyo ari cyo
murakoze mu mwicure noel alo alo abantu kuramba imiti y'ikizungu ni imiti n'ubundi twita ngo ni iy'ikizungu ariko na bene yo bayikoresha ubona ko baramba cyane ntabwo rero ibituma bamwe baramba ahandi byatuma bataramba gusa yenda ubuhinga bwo kuvura uko bugenda butera imbere cyangwa n'uko abantu bagenda bagwirirana ku isi baba benshi nibyo bituma n'indwara nyinshi ziyongera zikabura n'imiti cyangwa zikanduza n'abantu benshi ku buryo bashobora kutaramba ariko si imiti y'ikizungu imiti y'ikizungu burya n'umuti waba ufite ikibazo simvuga ko imiti y'ikizungu koko nta bibazo ishobora gutera hari itera ibibazo ikaba yanavanwa ku isoko kubera yenda ibibazo yateye byagaragaye ariko barayikurikirana umuti kuva wava ku isoko burya umuti nawo uravuka urashakashakwa ugakorwa ugashyirwa ku isoko na nyuma yo kujya ku isoko hari ibyo bita kuwukurikirana mu rurimi rw'amahanga babyita farmakovigiranse kureba ko uwo muti koko nta ngaruka zindi utera ku buzima bwa muntu iyo babonye ko hari ingaruka ushobora guterwa gutera uwo muti uvanwa ku isoko si nkeka rero ko ari ari ibindi bayishyiramo oya ntabwo ari ibindi bayishyiramo kuko ibijya mu iyo miti biba bizwi n'abahanga mu miti ku buryo iyo ikoreshejwe neza ahubwo wavuga uti ese imiti y'ikizungu koko ikoreshwa neza aho niho umuntu yabirebera kurusha uko yavuga ati hari ikintu bashyiramo gituma abantu bataramba oya ibyo si nkeka ko ariko bikoze kuko imiti hari ikorerwa mu buraya hari iyo dushobora kwikorera muri afurika ariko ntabwo nkeka ko ariyo yatuma abantu bataramba
murakoze Louis Michel nawe nyene aratwakuye Louis Michel uratumva
ndabumva murakoze cyane ego uhamagaye urihe
mfite eh uhamagaye urihe
ubu ndi ndi mu rwanda ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi O- ikibazo canke iciyumviro mfite utubazo tubiri ngewe mbaze muganga muganga ngewe ubwanjye nagiye kuri farumasi noneho bampa imiti nari mfite na ordonance ariko naragiye ngeze imuhira nditonda ndasoma nsanga handitseho ngo echantion medical gratuit locate trevandi mbe muganga echantion ubundi ziracuruzwa muri za farumasi biremewe akabazo ka kabiri ubundi mutubwira ko imiti yose igira ingaruka nawe wabyivugiye biramwita ife segonderi mbega ndakubaza muganga ngiye kuri farumasi nka- nkagura umuti umuti ukangirira ingaruka mbega icyo gihe nshobora gusubirayo bakongera bakampa indi miti ku buryo nta mafaranga ntanze ibyo bintu birashoboka dore ko imiti baba bampaye ibinyeje ibibazo murakoze cyane muganga murakoze murakoze murakoze mugoroba mwiza murakoze
Mhm. ubundi koko imiti yanditseho ngo eshansiyo ntabwo ishobora ah, kugurishwa uwaba warabikoze wowe- wese nkeka ko niba ari umuhanga mu by'imiti ibyo byo yabihanirwa ndetse unabijyanye ku bo bireba ari urwego ari inzego zi zibishinzwe ari minisante ari n'urugaga rw'abahanga mu by'imiti ibyo ni ibintu bahana cyane kuko ibyo bita eshansiyo ntabwo bigurishwa ni ibi- ni ibyo kwerekana wa muti uko umeze ntabwo biba ni- binanditseho mu magambo agaragara ndetse akenshi y'umutuku ko ari ikintu kitagurishwa ari umuti utagurishwa Ari- uba ari umuti ushobora kwigirwaho cyangwa gutangirwa ubuntu kuko eshansiyo ziri mu bwoko bubiri hari eshansiyo ziba zerekana uko umuti upfunyitse usa uzaba usa ariko zitarimo umuti nyirizina hari na eshansiyo zirimo umuti ariko wo gutangira ubuntu kure kugira ngo barebe neza yimba uwo muti ukora neza ku bantu gucuruza eshansiyo rero ntibyemewe icya kabiri uti imiti itera ingaruka imiti koko itera ingaruka akenshi iyo banaguhaye umuti bara- haba handitseho ngo niba ukuguye nabi cyangwa ubonye ibimenyetso ibi n'ibi baza umufarumasiye wawe cyangwa muganga wawe kuba wagutera ingaruka si ukuvuga ko bahita bawuguhindurira ako kanya cyangwa ngo baguhe undi bingana izo ngaruka biba byatewe n'uko wawufashe n'ibyo wawufatanye nabyo eh, cyangwa nawe ubwawe uko witwaye yimba bakubwira ati uno muti uzawunywa ntunywe inzoga nk'urugero wowe ukabirengaho ukabinywa ukayinywa bizakugiraho ingaruka akenshi ubwo uba warenze ku mabwi- eh, ku mabwiriza iyo ari ingaruka rero zishobora kuza zitewe n'uwo muti ziba zizwi ndetse bakubwira uburyo witwara kugira ngo izo ngaruka zibe nkeya cyane nkeya nkeya ku buryo bush- bushoboka ariko akenshi ugakomeza umuti iyo ari ingaruka zishobora guhita zihita kuko iyo umuntu agitangira kunywa umuti hari igihe yumva isereri iseseme ibyo hashira nk'iminsi ibiri bigashira ntabwo rero bisaba guhindura umuti ariko hari nk'ingaruka bakubwira yimba unyweye umuti ntubone neza hagarika uwo muti biba binanditseho akenshi ku mu- ku muti ariko kenshi byanditse ku magambo ya gihanga abantu be- benshi badashobora kumva niyo mpamvu utajya muri farumasi ngo baguhindurire undi muti ahubwo bakugira inama yo kuwuhagarika cyangwa kugura undi muti ufite ingaruka nkeya cyangwa kubonana na muganga akaguhindurira
murakoze Ah, uwundi dufise ku murongo wa telefone ni Joseph Joseph eh, irindi zina naho uri
Eh, nitwa joseph mugimana ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro
mfite akabazo mubanze mundamukirize umutumire arabumva
Eh, ndamwumva, ndashaka kumubaza ndamukiriza ndashaka Joseph.
kumubaza ku kibazo kijyanye urabona n'iyi- ino ndwara ya malariya dusanzwe tumenyereye ko umuti wa kwaritemu rwose ari kirumara uvura koko ariko ariko ariko hari ubwo ugenda muri farumasi noneho ukahagura umuti wa kwaritemu noneho aho kugira ngo baguhe kwaritemu yanditseho ko ari kwaritemu ugasanga baguhaye uwo bita ngo ni rumaritemu noneho noneho wareba ugasanga i- ibigize umuti wa kwaritemu ni nabyo byanditse kuri rumaritemu ehe noneho wagenda wanywa iyo rumaritemu ukijajara nk'iminsi nk'icyumweru kimwe ukongera ugasubizwayo Eh, ariko wanywa ya kwaritemu eh, navuga ko ari orijinale ukabona rwose umaze kabiri nta kibazo ufite cya malariya ese muri iriya miti ya rumaritemu ntihaba harabaye kwigana kugira ngo bishakire amafaranga ese muri iyo miti ntihaba harimo iya feke saba akabazo kanjye karako murakoze murakoze abishure
Eh, nibyo koko imiti ya malariya harimo iy'amazina menshi ariko ihuje ibiyigize Eh, burya imiti amazina yose mubonaho yaba kwaritemu yaba yorumaritemu yaba n'ayandi mazina ni imiti ni amazina aba yariswe n'inganda zawukoze nk'uko ushobora kubyara umwana ukamwita kanaka ariko ntibikureho ko wa mwana wise izina yitwa umuntu kwaritemu rero igizwe n'ibinyabutabire bita aritemete na rumefantirine ibyo ni byo ibyo binyabutabire cya aritemete ukongeraho rumefantirine nibyo bivura malariya iby'amazina yandi y'inganda bongeraho ni ukugira ngo bacuruze neza ariko umuti uramutse ukozwe neza yaba kowaritemu yaba iyorumaritemu yaba yose ivura kimwe ikibazo ni uku- ni ukwibaza ese zi- ibyo binyabutabire bigeze ku kigero cya nyacyo dozaje ko kiruzuye ibyo inzego yenda zishinzwe ku- ku- kureba ubuziranenge ni- nizo zabimenya neza neza zigatanga ibige- urugero rw'uwo muti ariko birebesheje ijisho byanditseho ntabwo wabimenya ndetse twagira inama uwo muntu kuzafataho iyo miti tukaba twayishyikiriza inzego zibishinzwe zikadupimira Eh, kuko imiti ubundi yinjira mu rwanda ihabwa uburenganzira yose na n'ishami rigenzura imiti muri minisante reka yuko iyo miti iba yabanje kugenzurwa kereka ari imiti yinjiye ku buryo bwa magendu naho ubundi malariya yo ushobora kunywa umuti ntuyikire neza kuko wongeye ukandura malariya atari uko utakiza ushobora kuyikira uyu munsi ejo wa mubu utera malariya ukongera ukakurya ukagutera ya malariya nanone ukongera ukayirwara ntabwo kuba wanyweye umuti bivuga ko utazongera kurwara malariya ahubwo wareba ese koko nirinda malariya kwa kundi Eh, kwijajara gakeya si- sinahamya neza kereka bigiye muri laboratwari zibigenzura neza zikareba koko ikigero cy'iyo miti cy'u- cy'ibyo cy'iyo- cy'u- cy'ibyo binyabutabire bibamo uwo muti kigezeho mu cyemewe Eh, naho ubundi ntiwavuga ngo niyo mpamvu kuko ari rumaritemu ngwa- mpita nongera kurwara malariya
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga eh, ku ruhara eh, rw'abahinga b'imiti mu gihe amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga b'imiti ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi naho ku bakoresha imiti gakondo bita imiti y'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi aho kuja kwa muganga ngo bahabwe imiti yo mu mafarumasi mu bivuga ko iki mu bahanura iki
ongera gatoya ntabwo mbumvise neza biravugwa ko hari abanyagihugu bakija bakoresha imiti ya gakondo bita imiti y'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi aho kuja kwa muganga ngo bahabwe imiti yo mu mafarumasi mubabwira iki abantu nk'abo
icyo tubabwira ni ukujya ku bavuzi ba gakondo bashobora kuba bemewe ntabwo duhakana ko ubuvuzi bwa gakondo bubaho koko bunafite ubuhanga bwabwo twemera ndetse bugira n'imiti yemera ariko ikibazo yemewe ariko ikibazo kiriho ubu ngubu usanga harajemo ibintu byinshi byo kubeshya umuntu akakubwira ko avura indwara zose ndetse hari n'aho bagera hari bamwe bageraho rwose bakakubwira bati mvura umwaku nk'uko muvuga mu kirundi ngo mvura umukoshi mvura inyatsi ibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo abavuzi ba gakondo nko mu gihugu cyacu mu rwanda hari abo hari abagerageza kwemerwa na minisiteri y'ubuzima nayo hari ibyo igenderaho ikurikije ko ubwo buvuzi bwa gakondo buri mu muryango byabura ku bisekuruza birindwi bakora ubwo buvuzi kandi bakavura indwara izwi atari ukuvuga ngo mvura indwara zose abagana rero ubuvuzi bwa gakondo cyane ntabwo cyane nabubagiraho inama kuko ntabwo buratera ntiburatera imbere cyane nubwo twemera yuko hari ibyo bakora byiza ariko uburyo bwo kubuha urugero byo bita sitandaridizasiyo ntiturabigeraho cyane nk'uko bimwe mu bihugu byabigezeho urabona nk'ibihugu bimwe nk'ubushinwa ubushinwa bufite ubuvuzi bwa gakondo bwateye imbere ndetse bunigwa bukamenyekana ubuvuzi bwa gakondo bwo mu bihugu byacu mu biyaga bigari usanga ari ibintu umubyeyi abwira umwana ndetse bikagirwa n'ibanga cyane ku buryo kubikoraho ubushakashatsi ngo ube wavuga uti uyu muti uvura iki n'iki uyu muti kanaka avuga ko avuza koko uremewe umunsi barenze urugero rwo kubihisha ngo bibe ibanga bakabyerekana bigakorerwaho ubushakashatsi icyo gihe hari ibyo inzego zibishinzwe inzego za regirasiyo zizemera harimo n'abo nka minisiteri y'ubuzima mu rwanda yemeye koko ariko aba kenshi usanga igitangaje akenshi kinababaje usanga atari bo baganwa ahubwo usanga abantu bagana ba bandi bababeshya ni ukwitonda rero wagira ni n'aho ukenera ubuvuzi bwa gakondo ngewe nabanza kukugira inama yo kujya mu buvuzi bwa kizungu kuko kuri ubu nibwo buri bufite ibipimo byemewe buri kuri sitandari sitandari sinzi uko nabyita mu kinyarwanda ariko buba bufite ibipimo byemewe n'imiti yabwo ifite ibipimo byemewe akenshi imiti ya gakondo yacu mw'ibi biyaga bigari usanga ibipimo byayo bitanazwi neza
yego biravugwa ko hari nk'abantu bashobora kuza mu mafarumasi kurondera imiti badafise orudananse zo kwa muganga hari imiti yo isaba orudananse ya muganga n'itoba isaba
nibyo koko hari imiti isaba orudonanse ya muganga n'idasaba orudonanse ya muganga ngira ngo ibyo no ku isi hose birazwi hari imiti yemewe yemewe icuruzwa mu mafarumasi nta orudonanse ukaza ukavuga uti ndaribwa aha n'aha ndaribwa umutwe bakaguha parasetamoro ni umuti wemewe utagomba orudonanse ni imiti myinshi myinshi itagomba ordonanse ariko hari n'imiti umuntu uwo ari we wese ndetse n'umuhanga mu by'imiti adashobora kuguha udafite ordonanse cyane cyane imiti ijyanye na antibiyotike imiti yica za mikorobe niko navuga ari iyo miti ya malariya nayo burya ntabwo wakagombye kunywa umuti wa malariya utapimwe neza ngo bakubwire ko urwaye malariya muri make rero hari imiti yemewe gucuruzwa nta orudonanse hari n'imiti itacuruzwa utagannye muganga nawe ngo agukorere ibipimo ndetse ajye no muri laboratwari bakurebere icyo urwaye neza yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga biravugwa ko hari n'abigize abahinga b'imiti kandi atari bo mu by'ukuri muri icyo gihe ntibahesha isura mbi umwuga wanyu imirimo yanyu
icyo ni ikibazo gikomeye cyane aho usanga umuntu yarigize umuhinga mu by'imiti ndetse rimwe na rimwe akanayicuruza ahantu hadasobanutse hada ayicuruza mu buryo nakwita bwa magendu ibyo nubwo bihesha isura mbi umwuga wacu ariko bigashyira no mu kaga abagana abantu nk'abo yego mu bihugu byacu cyane cyane ndavuga nko mu rwanda birarwanywa cyane cyane ku buryo bukomeye ariko ntibiracika burundu sinavuga ko byacitse burundu kuko ujya kugira gutya ukumva bafashe umuntu wiyita umuhanga mu by'imiti ibyo rero bihesha isura mbi umwuga wacu bigashyira mu kaga ubagana bigashyira mu kaga ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage kuko hari imiti ushobora gutanga nabi ntigire ingaruka mbi kuri wa muntu gusa ahubwo ikagira ingaruka mbi ingaruka mbi ku gihugu cyose cyangwa ku karere we nk'urugero y'imba muzi nko mu rwanda y'imba twaratangiye tuvuza malariya fansidari cyangwa kororokine tukaba tugeze kuri kwaritemu ni uko uwo muti wagezeho ugahangarwa n'udukoko dutera malariya icyo gihe rero uba akenshi akenshi bigaragara uwo muti uba waratanzwe nabi waranakoreshejwe nabi ndetse ugakoreshwa nabi n'abatabifitiye ubuhanga aribyo bishyira mu kaga ubuzima bw'uwawukoresheje ndetse bigashyira no mu kaga bikanahombya sosiyete yose cyangwa igihugu cyose murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise ruhamya ruhamya uratumva
ndabumva irindi zina naho uri
nitwa ruhamya raymond ndi mu bugesera ubu ngubu mu rwanda
mu rwanda mu murenge wa ririma ikibazo cyangwa icyiyumviro
ikintu njye nabwira aba baganga bajye bagerageza kuba nibura babwira abarwayi nk'indwara barwaye urugero natangiye nivuje hafi imyaka ibiri ndwaye uruhago ntazi ngo njya kwa muganga bakampa imiti y'indwara ntarwaye bigeraho ejo bundi nibwo nivuje mu baganga bari bavuye mu buhinde bambwira indwara ndwaye ndeba noneho imyaka maze nivuza tanga ni miremire noneho nywa imiti y'indwara ntarwaye ndavuga icyo kintu bagikemura gute ku buryo bajya bavura abantu bakabavura indwara barwaye bakabaha n'imiti bakeneye
murakoze mu mwishyure nawe
icyo kibazo kirakomeye kugisubiza ariko ndakigerageza kuvurwa indwara utarwaye cyangwa kutabwirwa indwara urwaye si ntabwo ubundi ari mu mikorere ubundi mu gihugu cyacu mu rwanda tugira ibyo bita uburenganzira bw'umurwayi uburenganzira bw'umurwayi ni uburenganzira mu kumenya icyo arwaye ndetse akamenya uburyo agomba kuvurwa ndetse akamenywa akamenya n'imiti agomba guhabwa ibyo iyo babirenzeho baba bishe bwa burenganzira bw'umurwayi kandi nawe afite bwa burenganzira bwo kubaza ndwaye iki mugiye kumvura mute mugiye kumvura iki muramvurisha iki iyihe miti kuvuga ngo yenda ntibabimubwiye cyangwa bamuhaye imiti y'icyo atarwaye yenda sinabimenya byamenywa na muganga wamukurikiranye aho gusa icyo namubwira ni uko afite ubwo burenganzira bwo kubaza muganga we icyo arwaye uburwayi bwe uko bumeze n'uburyo ateganya kubumuvuramo ndetse n'imiti akanasobanurirwa n'imiti azahabwa iyo ari yo
murakoze naho ku bantu baza bakarondera imiti mu mafarumasi mu nyuma bakayicanga n'imiti ya gakondo imiti nk'iyo bibagira ko ingaruka n'ikiye muhanura
ibyo ni ibintu bikomeye kandi bikunda kubaho kuko iyo ufashe imiti yo kwa muganga ukayivanga n'imiti ya gakondo ntabwo uba uzi neza ya miti ya gakondo ibinyabutabire birimo bitajyanye cyangwa bitavangwa na ya miti yo kwa muganga n'ibinyabutabire byo kwa muganga kenshi abantu barabikora bakavuga ati sinizere umuganga wa kizungu ndashyiraho n'akange ko ku ruhande ko kwivuza bya gakondo ariko kenshi kenshi birenze ndetse na mirongo irindwi ku ijana mu byo nagiye mbona agewe mu mikorere yanjye mu myaka irenga cumi n'itandatu maze nkora umwuga wa farumasi bimugiraho ingaruka ndetse hari ingaruka zishobora kumuhitana n'izindi zimujyana mu bitaro ni ibintu nabagira inama rero niba ufite na ya miti ya gakondo kubuza ni uburenganzira bwawe ariko yibwire umuganga wawe yibwire umuhanga mu by'imiti wawe kugira ngo akugire inama ifatika niba koko iyo miti ya gakondo wakomeza kuyifata cyangwa wafata iya kizungu gusa
murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro muri sanga aho turi ko tuvuga ku ruhara rw'abahinga b'imiti mu gihe amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga b'imiti ku munsi wa kabiri w'iy'indwi mutumire noel ngo bamukorana gute n'abandi bajejwe ibyerekeye amagara y'abantu
burya muri rusange aba jejwe amagara y'abantu akenshi barakorana kugira ngo bigende neza umuntu burya kuvura umuntu ntabwo ari ibya muganga ntabwo ari iby'umuforomo ntabwo ari iby'umuntu ukora muri laboratwari wenyine ntabwo ari ibya farumasiye umuha imiti ni gukora nka timu cyangwa nka gurupe y'abantu gukorana nabo rero dukorana ikiganza mu kindi iyo ugize ikibazo yaba ari muganga wanditse imiti uramuhamagara akagusubiza byaba ngombwa ukamubwira umurwayi utisubira kwa muganga yenda ibi ansobanurire cyangwa asobanure neza gukorana ni nabwo buryo bwiza bugezweho mu myuga yose irebana n'ubuzima bw'umuntu nta muntu ukivuga ngo ngewe ndakora byose mbirangize ndakora konsiritasiyo cyangwa ndasuzuma umurwayi njye muri laboratwari mupimire ibizame by'amaraso cyangwa by'inkari ntabwo bikibaho bihereza umulaborante akabikora cyangwa ngo muhe n'imiti abo bantu rero bakeneye gukorana bya hafi binarenzeho hakwiye burya n'uburyo bwo bwo guhanahana amakuru ku buzima bw'umurwayi kugira ngo avurwe neza kandi ingaruka ibyo byose byamugeraho bibe zibe ntoya mu rwanda rero turagerageza ari imyuga yose gukorana igerageza gukorana ari uburyo bwo kuvura indwara ziriho nyinshi ni uburyo dukorana tukabyandika mu buryo bwa gihanga ino ndwara ivurwa ite upima iki itanga uwuhe muti ibyo byose turakorana kandi kenshi na minisiteri y'ubuzima ifite ubuzima mu nshingano zayo akenshi nayo irabifasha ndetse no mu mwuga birenze ibyo byo kuvura indwara uburyo zivurwa no mu mwuga abafarumasiye abaforomo abaganga barakorana bya hafi murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone aho dufise innocent innocent uratwumva irindi zina naho uhamagaye uri
ni sasa yumva inosande mu burengero mu cy'ibitoki na rugomba mu burundi
yego mufise ikibazo canke icyiyumviro muterera
ni uguterera yego
muga hino iwacu mu burundi ibintu byo kujya kwa muganga bira- biragorana cyane bivanye n'uburyo bw'amikoro y'abantu ntawe ujya kwipimisha ngo amenye ngo uwo muti nyoye n'uw'indwara benshi bagenda ku mafarumasi bakagura imiti eh, irya mikeye yumvise atoye agahengwe akavuga ati jewe ndakize
murakoze I- ikibazo nk'icyo na- Yego.
nariko ndaciyumvira kukibaza uburyo buke kenshi usanga abanyagihugu bafise ibiciro vy'imiti byifashe gute kubera bijanye n'amikoro y'aba- y'abantu muri rusange
Eh, ibiciro by'imiti muri rusange burya icyitwa umuti cyose kirahenda ndetse n'ubuvuzi burahenda muri rusange niyo mpamvu akenshi usanga n'abaturage bashaka kugana umuntu ubaha umuti ako kanya atagiye gutanga andi mafaranga y'isuzumiro yo gupimisha ariko burya ntabwo ari byo hari indwara ushobora kuvura zoroheje udakoze mu isuzumiro ariko hari n'izindi ndwara utagerageza kuvura utabonye ibipimo byo kwa muganga ndetse ukaba wanahendwa kurushaho kuko wagiye ku- kwigurira imiti utabajije utazi neza indwara urwaye umuti ubwawo urahenda iyo uguze rero umuti cyangwa uhawe umuti utajyanye n'indwara urwaye uhendwa kabiri amagara yawe araha tosekarira ubundi kandi bikanaguhenda nkagira abantu inama yo kujya kwa muganga cyangwa yajya no, no muri farumasi bamubwira bati jya kwa muganga turabona indwara yawe irenze ubushobozi bwacu cyangwa ntitwayivura ukihutira kujya kwa muganga mu mu bya mu bisanzwe imiti rwose irahenda sinakubeshya imiti ntabwo ari ikintu buri wese yigondera kereka twa duti tw'indwara zo hasi cyane kumva ubabara nko- nk'umugongo cyangwa umutwe hari igihe usanga ari ibintu ariko nabyo bisanzwe kuko hari igihe ubabara umutwe bitewe n'indi ndwara ikomeye waba ufite Eh, ubundi nagira abantu inama yo kutagura imiti cyane wumva urwaye kutihutira ku- kugura imiti wivura ahubwo ukihutira kujya kwa muganga akakwandikira imiti ukayifata yayikwandikiye
Eh, hari n'abavuga ko hoba hari n'iyindi miti yibonekeza mu mafarumasi ngo itoba ikizerwa n'abanyagihugu kubera amazina yayo sinzi ko bashaka kuvuga nk'imiti usanga ari generic sinzi ngene nabivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda canke ikirundi ni ikibazo cibonekeza mu rwanda
Eh, icyo kibazo nta hantu ubundi ubu- kitibonekeza imiti akenshi iyo ubwiye umu- umuntu ngo uno muti ni generike na sipesiyari cyangwa undi muti uno muti ni sipesiyarite nanjye sinzi ukuntu nabivuga Eh, ubundi kugira ngo umuti ube sipesiyalite ni ukuvuga ngo umuntu wavumbuye uyu muti yarawuvumbuye ahabwa uburenganzira bwo kuwucuruza wenyine igihe iki n'iki kugira ngo nawe abone ya mafaranga nababwiye kare ya- yashoyemo kugira ngo aya- ayagaruze ahabwa uburenganzira bungana n'igihe iki n'iki yaba imyaka itanu yaba imyaka icumi nta wundi urakora uwo muti iyo ubwo burenganzira bu- burangiye umuntu uwo ari we wese ash- aba ashobora gukora nka wa muti akawigana ariko aba ategetswe kuwigana neza neza nk'uko wa wundi wawuvumbuye yawukoze ibyo rero ni ibyo bita generike izo generike rero ubundi mu bisanzwe zakagombye kuba zivura nka wa muti usanzwe wa sipesiyalite kuba yenda zitavura neza ibyo byaba bijyanye n'uburyo zakozwe nk'uko abantu bashobora gukora n'ibindi bika- bakabeshya cyangwa akanabikora n'abatabishaka ari ukwibeshya naho ubundi generike sipesiyalite iyo bikoze neza bikoranye ubuziranenge bwagenwe byose bivura kimwe murakoze Eh, duniya nawe nyene aduteye akamo ku telefone duniya uratwumva
muraho muraho ego irindi zina naho uri
wabwa inoti deniya uri he
muri kigali mu rwanda ngira ngo mbaze umutumire ego
noneho hari abakuntu bavuga ngo abavuzi ba gakondo bari indwara babasha kuvura abavuzi ba kizungu batabasha kuvura noneho nagira ngo dutandukanyirize niba bishoboka cyangwa se niba ari bafite ubushobozi kurenza abavuzi ba gakondo
murakoze
Eh, ibyo bintu duniya namubwira ko nta kereka uvuze ngo indwara iyi n'iyi umuvuzi wa gakondo ayi- arayivura cyangwa iyi umuvuzi wa kizungu yaramunaniye ariko ku bigaragaraho byo iyo akenshi bi- biza mu myizerere kuko burya n'ubuvuzi hazamo ikintu cy'imyizerere umuntu akakubwira ati yewe mvurwa na gakondo ndetse hari n'abagenda bakajyaho bati ubundi iyo warwaye ibintu by- indwara z'ikinyarwanda iyo baguteye urushinge cyangwa iyo unyweye umuti w'ikizungu urapfa oya ibyo ntabwo ari byo nta bushakashatsi yenda nakoze ku ndwara iyi n'iyi umuvuzi wa gakondo yaba arusha uwa kinyarwanda nako uwa kizungu kuvura Eh, kereka bibayeho ko uwo muvuzi wa gakondo yavumbuye umuti utaramenywa n'ubuvuzi bwa kizungu birashoboka yenda yarawuvumbuye akawuha- akawuhamana yenda uwo muti utaravumburwa n'abavuzi n'abavu- n'abavumbuzi bo mu kizungu byashoboka ariko mu- mu byo nzi kugeza ubu sinakubwira ngo ino ndwara ni abavuzi ba gakondo bayivura ngo iyi ntabwo ivurwa na kizungu rwose aho naba ngiye kuvuga ibintu ntarahagararaho kandi ntabonye ubuvuzi bwose ari ubwa kizungu ari ubwa gakondo bwakagombye kuba bwunganirana kimwe cyunganira ikindi
murakoze Eh, dufise kandi Thierry Thierry uratwumva
yego ndabumva neza fide ego eh, muhamagaye muri he
i bujumbura mu burundi ego mufise ikibazo canke intererano
intererano ego
yego nariko ndumva uwo muntu ariko aravuga ati bibwiriza kuba byungu- byunganirana fidele nivyo imiti y'ikirundi iyo ugiye kuraba na cyane cyane mu mitumba mfatiye nko mu burundi uravye iyo miti irakunze gukoreshwa ariko naho ubona ko biriko biragabanuka ku rugero rutoya urabona ko umenga biriko biratera imbere gato ariko jewe ntugira ni kumbure n'ivyo iyo miti wobona yuko umenga hariho ibihe umenga ntikwiye gukoresha kubera uba umengira abanyagihugu ariko fidele jewe nkagaruka nkigira ni iyi miti naho umuntu yavuga ngo arayirwanije yoba yihenda yamukoresheje ingufu zirenze urugero je kubwiba nzi navuga ahubwo kubaha amasantere de foromasiyo aza gutuma bano bantu kuko ndibwira bajya abanyagihugu bamwe bayikoresha kuva kera barafise experience hanyuma iyo egisperiyanse bafise warakoresheje ikintu kenshi ubundi utuye umuti urashoboye kugira icyo ukoze uku n'uku cyangwa ukundi hano abantu babashyira hamwe bakabaha ubumenyi bukwiye mugabo bakarabu- bakagira ubushakashatsi n'ifu babonye bati uyu muti urafise ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bagaheza bakawukura gutya bakabasansibilizasiyo mu banyagihugu murakoze cyane fideli murakoze cyane icyo cyiyumviro cya tiyeri mukivuga ko ikintu wenda
Eh, icyo cyiyumviro cya piyeri ni- ni icyu- ni icyiyumviro cyiza kuba hakorwa ubushakashatsi n'amasantere de foromasiyo ndetse yateza imbere ubuvuzi bwacu ntabwo kuvuga ngo ari abarundi ari abanyarwanda bafi- bari bafite ubu- ubumenyi buke mu buvuzi kuko hari ibyo bavuraga ndetse n'ubu hari icyo hari ibyo bakivura ndetse hari n'aba- n'abaturage abanyagihugu benshi babagana kugira ngo babavure kubirwanya rero ntabwo wabirwanya ahubwo koko wabaha ubumenyi nabo ariko bakakora intambwe yo kumenyekanisha ibyo ba- bakora nabaha nk'urugero hari santere eh, iri i butare ikora ubushakashatsi ku buvuzi bwa gakondo hari n'imiti myinshi bamaze gushyira ku ku rwego rwa kizungu ifite n'amazina ya kizungu usanga umuti witwa ngo umuhengerine rusendina n'ayandi ni imiti yavuye mu ya gakondo bayigira neza ku buryo yacuruzwa ku isoko kandi ntigire ikitwara abaturage ubundi ubuvuzi bwa gakondo bwakagombye kuba n'imiti ya gakondo byakagombye kuba byunganirana n'iya kizungu kuko aho biva ni hamwe ahubwo uburyo bikorwa nibwo bwakagombye kuba butezwa imbere bakareba uburyo ndetse natwe bishobotse hari ibyo turusha abo bazungu tukaba twabibereka n'imiti yacu tu- bakaba bayigura natwe tugatera imbere nabyo ni ngombwa kuko ni ukuvuga ko ibyatsi bivura biva mu kizungu gusa natwe turabigira byinshi byinshi ndetse ariko eh, kubikoraho ubusha- bwa bushakashatsi nahoze mvuga bwa- rya terambere ryo kugira ngo imiti yacu tuyigire ya miti ikwije ibipimo ikwije urugero nicyo kibura nicyo tubura yego Eh, mubandanye
Eh, nari ndangije niko- nari mvuze nticyo gitekerezo cya- cy'umuntu w'i Bujumbura ni igitekerezo cyiza kiramutse gishyizwe mu bikorwa murakoze havugwa ko mu myaka mirongo ibiri irangiye mu rwanda abahinga bacuruza imiti mu rwanda bavuye munsi ya mirongo itanu ubu bakaba bageze barenga amajana icyenda ngo yamara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kavuga ko naho hakiri nabo ngo bakiri bake eh, ugereranije n'amazu adandaza imiti yo kugendwa ngana mu gihugu cyose mubivuga ku iki
kuko mu myaka makumyabiri ishize eh, muri mirongo cyenda na kane wasangaga dufite abahanga mu by'imiti bake cyane bari munsi ya mirongo itanu ariko mu myaka makumyabiri guverinoma hari ibyo yakoze bishimishije byo kongera kwigisha abahanga mu by'imiti Eh, umubare urazamuka ariko baracyakenewe ntabwo turagera ku bipimo bya nyabyo byemewe ku- ku- ku rugero mpuzamahanga kuko ubu dufite abahanga mu by'imiti banditswe bazwi n'urugaga rw'abahanga mu by'imiti bagera kuri ma- magana inani na mirongo itandatu n'icyenda magana inani na mirongo itandatu n'icyenda abo bose rero nubwo bari magana inani na mirongo itandatu n'icyenda ntabwo bakora navuga ko bose bakora mu bijyanye n'imiti cyangwa serivisi zabo zi- zigera ku baturage uko byaka- byakabaye kuko bari mu nzego zitandukanye n'ubwo ari abahanga mu by'imiti hari ushobora kuba umuhanga mu by'imiti ariko ugasanga yagiye mu bundi bucuruzi cyangwa mu yindi bizinesi nk'u- bitewe n'ibyo ashaka cyangwa afite n'akandi kazi yenda nubwo kaba ari akazi kajyanye mu- n'ubuhanga mu by'imiti ariko katagera ku mutu- bitagera ah, diregitoma ku muturage turacyakeneye abantu usanga cyane cyane mu byaro mu byaro rwose kugira ngo ubone ahantu hari umuhanga mu by'imiti cyane cyane wikorera atari ku bitaro bya leta biracyagoranye usanga ari ubushobozi bw'amafaranga ahari batinya kujyayo kandi birakenewe ko abahanga mu by'imiti nabo bajya ahantu bikorera no mu byaro bakabaha izo serivisi turacyafite icyo kibazo rero aho umuntu ashobora kubura umuti nko ku bitaro akaba yakora n'ibirometero birenga cumi na bitanu cyangwa na mirongo itatu atarabona hagura umuti ariko turakeka nko muri bibiri na makumyabiri na gatanu tuzaba tugeze ku rwego rushimishije kuko mu mijyi ikomeye yaba kigali nako mu mijyi yose navuga yo mu rwanda uhasanga amafarumasi yigenga ndetse n'ahari ibitaro bya leta nta bitaro bya leta bidafite umuhanga mu by'imiti byabuza umwe cyane cyane ku rwego rw'ibitaro guhera ku bitaro bya disitirigite kuzamuraho bafite abahanga mu by'imiti ariko za serivisi z'abantu bigenga z'amafarumasi yigenga yegera abaturage akajya mu byaro nazo ziracyari nkeya usanga zikibanze mu mujyi mu myaka itanu iza uko tubona nko mu rugaga rw'abahanga mu by'imiti tubona yuko no mu cyaro bizaba bimaze kuhagera ko kugeza ubu baze umubare w'abanyarwanda n'abahanga mu by'imiti wasanga dufite nk'umuhanga mu by'imiti umwe ku bantu bagera ku bihumbi cumi na bitanu cyangwa cumi na bitandatu yego naho ku byerekeye ndibaza ko abahinga mu by'imiti muhura haba mu makoraniro yo mu karere ka afurika cyangwa mu karere kacu n'amakoraniro mpuzamakungu ni akahe kamaro ayo makoraniro agira mu guhererekanya ibyiyumviro no gufasha guteza imbere imirimo yanyu
ubuhanga mu by'imiti ntabwo ari ubuhanga ubundi bw'umuntu umwe ni ubuhanga umuntu akora ashaka kwiga kwiyungura ubwenge ayo makoraniro rero akenshi usanga harimo ibyo nakwita amanama cyangwa konferanse zivuga ku buhanga bugezweho mu by'imiti ku miti igezweho uko bukorwa uko bikorwa ndetse bikagura n'amarembo atari ku buhanga gusa ndetse no no ku bucuruzi bw'imiti ubucuruzi bw'imiti hari igihe imiti ibura umuti uyu n'uyu ukabura icyo gihe rero mumenyana n'inganda abakora imiti uburyo igihe bayikorera hari igihe avuga ati uno muti nkukora rimwe mu mwaka ngakora imiti ingana gutya noneho namwe mu buryo bwo kuyigura cyangwa kuyitumiza mukabimenya ikindi cyane cyane nko mu buryo bwo muri east africa muri east africa ho dufite uburyo duhura ndetse dushaka guhuza n'amategeko agenga umwuga ku buryo ukora umwuga muri kenya cyangwa mu burundi azaza mu rwanda agakora nta bindi asabwe nta bindi bizame asabwe byo kureba ko afite ubwo bumenyi koko uri mu rwanda akajya muri tanzania agakora ku buryo ari ibyo bita libure muvoma y'abantu n'ibintu na serivisi ego murakoze yari noel rutambika icyegera cy'ubuyoboye urunani rw'abahinga b'imiti mu rwanda ari kigali ko turavuga ku ruhara rw'abahinga b'imiti mu gihe amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abahinga b'imiti ku munsi wa kabiri w'iyindwi turangije dushimiye umutumire wacu dushimiye abaduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugire ibihe byiza muhandanya mudukurikirana kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
mubandanye kumviza radiyo ijwi ry'amerika